Iyi mwumva ni ijwi rya Amerika. radiyo rya amerika isamiranira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikoro muri kumwe nanjye ya louise bigirimana ndabaramukije nshuti mwese tuzindukanye kuri uyu munsi wa kane ikaze kuri radiyo yanyu babuze amahoro abenegihugu bibereye ku kivi bakoresheje iyo sentare y'uko bibandanya ari nacyo gituma inama shikiranganje yavyize irabona yuko iyo sentare igihugu cy'uburundi gikwiye kuyivamwo uyu ni umushikiranganje w'ubutungane mu burundi eme laurentine kanyana avuga ku cyemezo cyo kuva muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha ko twabonye abantu bicwa bagwa imitima ko twabuze abantu irengero ryabo ko n'ubu ibyo byaha n'ubu kibandanya ukuva muri iyi sentare niko gutuma tworoherwa naho uwo wundi ni umushingamateka yigenga fabiano banshirya nino wo mu ntara ya bubanza avuga kuri ico cemezo nyene iyi nkuru co kimwe n'izindi turazibashikiriza mu kanya ariko imbere yaho rosine munezero agiye kubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi yaduteguriye muri iki gitondo rosine mwaramutse mwaramutse aloyize mwaramutse namwe mwese muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika Amavu- amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu ca ghana aho abashikiriza amanza bavugira umugambwe npd usanzwe utavuga rumwe na leta bamenyesha ko kuri uyu wa kane baza kwitwarira umugambwe ujejwe gutunganya amatora muri sentare yegukira umugwa mukuru wa ghana iyakra abashikiriza amanza bavuga ko uwo mugwi wanse kwakira izina ry'umupfasoni nana, nana konadu agiameng rawlings umutamukanyi w'uwahoze atwara Ghana yari yatangaje ko agiye kwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora atekanya kuba itariki indwi z'ukwezi kwa cumi na kabiri Mohamed Frimpong umunyamabanga mukuru w'umugambwe NPD avuga ko kubona uwo mugwi wanse kwakira umukandida Nana Konadu byavuye ku mvo za politike Frimpong avuga ko uwo mupfasoni ari intambamyi kuri perezida John Dramani Mahama ategekanya kwitoza ku rwego rw'umugambwe NDC Amadou Sule Uh, umwe mu bagize umugwi ujeje gutunganya amatora yabwiye abamenyesha makuru ko uwo mugwi wakurikije amategeko agenga amatora mu kwanga kwakira amadosiye y'abakandida bashika kuri cumi na babiri bari bipfuje kwitoza ku rwego rw'umukuru w'igihugu abaserukira leta ya Ethiopia bamenyesha ko bafise impungenge ku bijanye n'uko ubutunzi bushobora gusubira inyuma abavyihweza bakavuga ko gutora umuti w'ibibazo by'abanyagihugu ariyo nzira irashe ko yo kwirinda ko ubutunzi bubangamirwa mu ntureka zimaze iminsi mu karere ka Oromiya amahinguriro ashika kuri mirongo itandatu aramaze guturirwa no gusamburwa harimwo n'amahinguriro y'abanyamahanga umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia Helimarian de, de Saleng amenyesha ko ibihe bidasanzwe byatangajwe na leta ko bizomara amezi atandatu kugira umutekano ugaruke ico kiringo gishobora kugabanuka ari hamwe izo ntureka zicureshe angela merkel arongoye igihugu c'ubudagi yatanze ikiganiro ku bamenyeshamakuru kuri wa kabiri avuga ko igihugu ca ethiopia gikwiye gushiraho amategeko yisunga demokarasi akavuga kandi ko abanyagihugu bakwiye guserukirwa bikwiye mu nama nshingamateka angela merkel amenyesha kandi ko abe- afise impungenge ku mahinguriro y'ubudagi ari mu gihugu ca Ethiopia mwomenya ko igihugu c'ubudagi kiri mu bishorera cane Ethiopia ibidandazwa vy'ipampa n'ikawa mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria mu gisagara ca Maid- Maiduguri kiri mu buri leta ya Borno habaye igitero kuri uyu wa gatatu igitero cahitanye abantu umunani barapfa abashika kuri cumi na batanu barakomereka nk'uko vyemezwa n'ubutegetsi ico gitero bivugwa ko caje kigana imodoka yo mu bwoko bwa taxi canke ko igishobora kuba catezwe n'uwari ari muri iyo modoka umugwi ujejwe gutabara umenyesha ko wongerereje umutekano aho cabereye nta mugwi n'umwe kandi uriyitiriye ico gitero perezida muhammadu buhari wa nigeria yatangarije kuri twitter ko ababajwe n'ibitero byasubiye kwiyadukiza muri ico gisagara ca maduguri avuga kandi ko ahogeje imiryango y'ababuze hamwe na leta ya borno akarere k'uburaruko bushira ubuseruko mu gi- gi- gihu- bw'igihugu ca nigeria karamaze imyaka indwi kugarijwe n'ibitero vy'umugwi w'iterabwoba boko haram ibitero bimaze guhitana abantu bashika ku bihumbi mirongo ibiri bapfuye tukiri mu gihugu cya nigeria abashikiriza amanza batari bake bo muri sentare nkuru hamwe n'abashikiriza amanza mu masentare yo haga- yo mu hagati mu gihugu barahagaritswe batako ba- batabwa mu mvuto bagirizwa kurya ibiturire no kwigenza nabi mu kazi iryo sekeza ryakozwe n'abajejwe umutekano ku munsi wa gatandatu no kuwimana kimwe mu binyamakuru bikorera muri Nigeria catangaje ko amafaranga arenga miliyoni zibiri z'amadolari y'abanyamerika bayasanze anyegejwe mu nzu y'umwe muri abo bashikiriza amanza umushikiranganje w'ubutungane wa Nigeria Abubakar Malami yatangaje ko iryo sekeza ririko rikogwa bivanye n'amakuru avuga ko ha- hari kurya ibiturire bikurenze u- kurenza urugero mu rwego rw'ubucamanza umushikiranganje Malami avuga kandi ko ayo matohoza ku bijanye no kurya ibiturire ari mu vyo umukuru w'igihugu ca Nigeria Muhammadu Buhari yiyemeje ko agiye kurandurana n'imizi igihugu ca Kenya catangaje ku- ko mu mpera z'uyu mwaka kizokuga ikambi ry'impunzi ry'i Dadaab iryo kambi risanzwe ririmwo impunzi zishika ku bihumbi amajana atatu abenshi baturuka mu gihugu ca Somalia ivyo bihugu bibiri vyemeranije n'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR ko impunzi zivyipfuza zishobora gutahuka ku bushake bwazo abategetsi ba Kenya bamenyesha ko igitumye bugara iryo kambi ari uko izo mpunzi zabaye umuzigo ku butunzi bw'igihugu batanga kandi imvo zijanye n'umutekano naho HCR yagumye isaba ko ritokugagwa inyuma y'iminsi mike igihuhusi Matthew ki- giki- giciye mu gihugu ca Haiti mu mazinga ya Karayibe no mu bumanuko bwa leta zunze ubumwe za Amerika igipolisi n'abajejwe gutabara intureka mu bisagara bitandukanye vyo muri leta ya Caroline y'uburaruko hano muri Amerika batangaje kuri uyu wa gatatu ko ico gihuhusi kiriko kirahinguka kigaruka muri iyo leta ni mu gihe akazuba kariko karagaruka aho caciye igicu casubiye guca ibibatsi yamara mu turere tumwe tumwe two muri leta ya Caroline y'uburaruko bivugwa ko igihuhusi gikomeye kurusha ica- icarenganye mu ndwi iheze kiri mu nzira igipolisi kikaba kiriko gica mu bisagara hagati gisaba abanyagihugu kuva mu mazu kandi kimenyesha ko gishobora no kudodora inzu ku nzu kugira gishi- gihimirize abanyagihugu gusohoka hakiri kare tubibutse ko igihuhusi Matthew giheruka mu ndwi iheze cahitanye abantu barenga ku gihumbi mu gihugu ca Haiti muri leta zunze ubumwe za amerika naho havugwa abashika ku ma- ku mirongo itatu na batanu bahitanywe n'ico gihuhusi inyuma y'aho hasohokeye video yerekana umukandida donald trump w'abarepublikani ariko arigamba ku nyifato yiwe ku gitsina gore trump amenyesha ko abandanya ukuri kwamye ihiganwa arimwo ryo kuruhukira mu biro vy'umukuru w'igihugu ca leta zunze ubumwe za amerika muri leta ya florida aho uwo mukandida yari ya- yari yagendeye yavuze ko ababajwe na- kandi ashavuriye n'abanyepolitike bamuva inyuma
urakoze rozine munezero kuri ayo makuru inshuti zacu murumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mutwumvira kandi kuri fm mirongo umunani n'umunani ibice bitatu no kuri fm ijana zine n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi twumvikanira kuri fm mirongo icyenda na zine n'ibice icyenda na mirongo icyenda na zitanu n'ibice bibiri Amakuru mu karere sena y'u Burundi ku mugoroba w'ejo kuwa gatatu yaratoye ijana ku ijana integuro y'itegeko rikuru igihugu muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Ivyo vyabaye inyuma y'uko inama nshingamateka nayo itoreye iyo nteguro kuri uyu munsi wa gatatu nyene. Ivyo bibaye inyuma y'amatohozo yakozwe n'abahinga b'ishirahamwe mpuzamakungu ni amatohoza yatangaje ko uburenganzira bwa muntu burushiriza kuhungabana muri ico gihugu umunyamakuru w'ijwi rya amerika evariste nzikubanyanka niwe yakurikiranye ibikorwa mu nama nshingamateka y'u Burundi abarundi nyakubahwa mushikiranganje baribaza bati mbega ni kuki leta y'u Burundi muri kano kanya muri kino gihe uwo ni pasikari nyabenda umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi ariko atanguza ibikorwa by'iyo nama kuri uno wa gatatu intumbero y'ivyo bikorwa kwari ukwemeza canke guhakana integuro y'itegeko rituma uburundi buva mu masezerano y'i Roma ashinga sentare mpuzamakungu mpanavyaha y'irahe imbere yo guca ijya nino iyo nteguro y'itegeko umushikiranganje w'ubutungane Aimé Laurentine Kanyana yasiguriye abashingamateka igituma leta y'u Burundi ishima kwidohora muri ayo masezerano twebwe twarashoboye gufata umwanya ukwiye wo kugenda kumusigurira kumwereka yuko hama minsi yose ari ukwama ariko arakira yongera yumviriza ivyitwa ngo ni ibirego vy'abo bantu basize mu kangaratete abene burundi yuko hashobora gufatwa n'izindi ngingo tukutabandanya dukopera nabo dukorana nabo hanyuma rero tumaze kubimushikiriza twaragarutse mu gihugu ariko turabona yuko eh, uko byabandanije biraboneka neza yuko iyo ntumbero yo kugomba kudodobereza no guhungabanya inzego z'igihugu umwanya wose bazikorera intebe ishushe babuze amahoro abenegihugu bibereye ku kivi bakoresheje iyo sentare y'uko bibandanya ari nacyo gituma inama nshikiranganje yavyize irabona yuko iyo sentare igihugu cy'u Burundi gikwiye kuyivamwo inyuma y'iyo siguro hakurikiye gutanga ivyiyumviro ku bashinga amateka bamwe mu batowe mu mugambo uri ku butegetsi berekanye ko bashigikiye ko Burundi bwokura akarenge muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha muri abo harimwo umushinga amateka Edouard Uwimana asanzwe ari n'icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshinga amateka hari uwabivuze neza ah, umushinga amateka yaravuze ati mbega ejo borunka mandada aratifata umukuru w'inama nshinga amateka fata umukuru w'inama nkenguza amateka fata umukuru w'igihugu burya amahoro mu gihugu yotsimbatana ko akamaro k'ubutungane nako ubutungane butuma amahoro ahungabana ubutungane butuma abantu bacana hamwe ubwo si ubutungane aricyo gituma rero nibaza yuko dufatiye akararo no ku bindi eh, aho aya masentara ariko arakora za libiya mwabivuze za iraki n'ahandi mbega aho bakoze amahoro n'umutekano byaratsimbatana abashinga amateka batari mu mugambwe uri ku butegetsi bobo bashikirije amakenga atari make uwigenga Fabian Banshijya Nino yatowe mu ntara y'Ububanza yashikirije amakenga ku bwicanyi bwahora buba tukiri muri iyo sentare ko butazoca buba umurengera igihano cyo gupfa cyaravuzwe mu burundi mwabi byakwirikiye abantu bicana ku murango izuba riva bonyene basigaye tuvuge ko basa nk'abicira imanza zo gupfa ubwo ntimubona yuko kuzanira itegeko kugira ngo uburundi buve muri aya masezerano y'i roma ari ukongereza ubukari abarundi bo kubandanya ubwicanyi uburundi buherutse kuvuga yuko buhagaritse igisate cyawe ntikijejwe agateka ka zina muntu mbega nuko aha mu burundi wacu agateka ka zina muntu kifashe neza cyane ko mbona ibyo tubona na bagenzi banjye babivuze tubona amarorerwa mu burundi ariyo atuma n'ibi byose yayo manketa kogwa kuko leta y'uburundi yayinaniye gukora none ko twabonye abantu bicwa bakaboherwa mu magunzu bagatabwa mu nzuzi ko twabonye abantu bicwa baga- bagwa imitima ko twabuze abantu irengero ryabo ko n'ubu ibyo byaha n'ubu bikibandanya ukuva muri iyi sentare niko gutuma tworoherwa ayandi makenga yashikirijwe n'abashinga amateka nuko Burundi bushobora kubura gitabara mu gihe bwosotorwa n'ikindi gihugu agression mu gifaransa umushikiranganje w'ubutungane yaciye ku masonga imyitwarariko n'amakenga y'abashinga amateka hamwe Burundi bwidohoye mu masezerano y'i Roma Aimé Laurentine Kanyana yishuye ko ataco igihugu gihomba kivuye muri iyo sentare ku kibazo c'agasotoro iyo kuba kazananye hose muri ico gihe igihugu gisotowe kiraheza kikitura umuryango w'ibihugu vyo kw'isi ONU nk'uko uwo mushikiranganje abivuga igihugu kibonye ko kiriko kirasubisa agression y'ikindi gihugu kiritura Nations Unies hanyuma ikavyiga niyabona yuko bikenewe ko isezisa CPI iyi sezise bibanje kwigwa neza bidafashwe n'umuntu umwe ngo ndiyadukije ngize ibi kuko ndi manipire n'aba canke bariya iyo nteguro y'itegeko rituma uburundi buva muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha yirahe yahavuye yemezwa n'abashingamateka mirongo icenda na bane ku ijana na cumi na bane bari bitavye ibikorwa vy'uno wa gatatu babiri ntibaritoye cumi na bane nabo naco barivuze ko iyo nteguro y'itegeko icijanwa mu nama nkenguzamateka y'uburundi kugira nayo nyene iyemeze canke yihakane imbere y'uko umukuru w'igihugu ayitera ku gikumu kugirije mu ngiro ibujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika Mu kiganiro n'ijwi rya Amerika umuvugizi w'ishiramwe mpuzamakungu ONU Stefan Dujarike yavuze ko uwo muryango utarakira ivyo Burundi busaba yongera ko nimba ari uwo mugambi w'u Burundi vyoba bibabaje umuvugizi yavuze kandi ko icemezo cyo kuva muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha gitangura kuja mu ngiro umwaka umwe inyuma yo gusaba kuyivamwo Mu Burundi kandi sentare y'igihugu ya Muyinga yarongeye kuburanisha urubanza rw'abantu icenda baregwa kuja mu mirwi y'abacangero. Ni inkuru y'umesha makuru w'ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinzi.
abo bantu uko ari icenda bagizwe ahanini n'imisore bafashwe ku itariki cumi n'imwe z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu inyuma y'amatohoza y'inyamiramabi n'ay'umushikiriza amanza muri parike ya muyinga baciye binjizwa ibohero rikuru rya muyinga itariki mirongo ibiri na zitanu z'ukwezi kwa gatandatu ibihumbi bibiri na cumi na gatanu baturuka mu ntara za muyinga ngozi na kirundo bamwe bari basanzwe baba muri komine ya muyinga ku mutumba wa murama abandi nabo ku mugwa mukuru wa komine gasogwe mu ntara ya muyinga nyene bakurikiranwa ku caha co kuja mu bagwanyi b'abacangero urubanza rwarahamagawe mu ntahe z'icese inshuro zishika kuri zine sentare nkuru y'igihugu ya muyinga ihava Geneva irushira mu mwiherero inyuma y'intayi CS yo kwitariki zibiri z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka turimwo kwisonga ry'abagirizwa haza uwitwa Saidi ndayihanze amaso ku mutumba Murama muri komine ya Muyinga uwo niwe yagirizwa ko ari we yabegeranije mu vyemezo yari afise iruhande y'ivyabo na bibiri umushikiriza amanza yari afise kandi n'icegeranyo c'ingene bagiye barahamagarana ku matelefone n'uwo yagirizwa kubegeranya ico cegeranyo nico kitatomokeye neza sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga ariko gufata ingingo yo gusubiza urubanza mwiburanishwa itariki zibiri z'ukwezi kw'icenda ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu ntahe cese yo kuri wa gatatu uwarahagarariye intahe yasiguye ko ico cegeranyo kitanyuze sentare ku mpamvu zibiri uwagisavye ntagaragara mu buryo bumenyerewe eka n'uwagitanze nawe nyene ntaboneka umushikiriza amanza yasiguye avuga ko ayo makenga ya sentare atarakwiye kubaho ko bwiwe abona ko igihambaye atari ukumenya uwasavye n'uwatanze icegeranyo ati igikuru nuko bene amanomero y'amatelefone bemera ko ari zabo kandi ko batahaririye ko batelefonanye ubarahagarariye intahe yasavye umushikiriza amanza gusaba ico cegeranyo biciye mu buryo bw'inyandiko akagisaba amashirahamwe yo gutumatumanako hakoreshejwe amatelefone ngendanwa sentare yasavye kandi ko ico cegeranyo coherekezwa n'amajwi umushikiriza amanza yemeye kubikora uko sentare yabisavye ariko yatanze umwizero muke wo kuronka amajwi aca yongera yibutsa sentare ko nayo nyene ifise uburenganzira bwo kubirondera ayisaba no kutamutuma amananiza ababuranyi ho bari bahagaze ubwa mbere n'ubu niho bahagaze bavuga ko bari biteze ko umushikiriza amanza azazanye amajwi y'ivyo bavuganye n'uwagirizwa kubatwara mu bagwanyi uwoza kwisonga mu bagirizwa Saidi ndayihanze amaso yabwiye sentare ko ivyo yagirizwa ari rementanya uwo asanzwe ari mu ndongozi nkuru z'umugambwe IPD zigamibanga muri komine ya Muyinga avuga ko urwo rubanza ari urwa politike yabwiye sentare ko azira ko batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi sentare yasabye umushikiriza amanza gukora ibishoboka byose kugira ivyo yasabwe bizoye vyabonetse imbere y'itariki mirongo ibiri na zitanu z'uku kwezi turimwo ni kuri iyo tariki urubanza ruzosubira kuburanishirizwako imuyinga jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu rwanda komisiyo y'imibereho myiza y'abanyagihugu uburenganzira bwa muntu n'ibibazo by'abanyagihugu muri sena y'u rwanda yaratanguye gahunda yo kumenya no kugenzura ibikorwa vya leta mu bijanye n'ubumenyi butangirwa mu mashuri makuru na kaminuza ibindi kuri iyo nkuru tubishikirizwa n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika asumbuta kaboyi imibare iheruka yashyizwe hanze n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare igaragaza ko abarangije kaminuza n'amashuri makuru bagera kuri cumi na batatu ku ijana ari abashomeri abasenateri bagize komisiyo y'uburenganzira bwa muntu n'ibibazo by'abaturage muri sena bavuga ko basanga iki kibazo gikwiye gusuzumana ubwitonzi mu bihe bitandukanye abasenateri bagiranye ibiganiro n'abahagarariye minisiteri ifite umurimo mu nshingano hamwe n'urugaga rw'abikorera mu rwanda bagamije kurebera hamwe ireme ry'ubumenyi butangirwa mu mashuri makuru na za kaminuza abasenateri bagaragaje ko mu rwanda rwanda hakiri ikibazo cyo kwita ku mpamyabumenyi kurusha ireme ry'uburezi uyu ni senateri ntawukuriryayo jean damascene iyo mubiganiriye mubona dukeneye abantu bose bari mu nteko bose bagira masters abari muri za minisiteri bashaka kwiga za masters bose cyangwa ikibazo ni uko iyo tugiye gutanga akazi duhera ko tuvuga ngo kugira ngo ubone iyi post uragomba kuba ufite iyi diplome imeze gutya niyo mpamvu za universite zacu zose zifite nitangira itaramara n'umwaka umwe ushyiraho porogaramu ya master program ukibaza icyo ni cyo dukeneye cyangwa dukeneye ko nyine ziriya za tivite zifite ibyo zishaka gukemura muri sosiyete arizo zihabwa ingufu ngenda aribajije masitazi zo mu rwanda n'iyuzi kompani na za masitazi z'ahantu umuntu w'ahandi yakubwira ati yewe mfite masita digiri wakoze ubushakashatsi wakemuye ikibazo muri sosiyete itangazwa n'aba basenateri ntibihabanye cyane n'ibyo abayobozi b'urugaga rw'abikorera mu rwanda bavuga ko bakemanga ubumenyi bwa bamwe mu basoza amashuri makuru na za kaminuza zo mu rwanda umuyobozi w'uru rugaga gasamagera benjamin ahuza ibibazo n'amateka igihugu cyanyuzemo akagaragaza ko u rwanda rwashyize imbaraga mu kwigisha abantu benshi kurusha kugera ku ireme ry'uburezi iyo urebye usanga kubera ikibazo uh, igihugu cyarimo usanga rero mu gihugu harabayemo kwita kuri kantite ariko tuvugishije ukuri karite yo iyo ushaka kantite mu bumenyi mu- mu- burya ngo mu burezi kantite yirukana karite nkuko karite nayo yirukana kantite iyo kantite rero twarayibonye muri private sector ariko warebamo cyane cyane mu bumenyingiro mu cyo wabavanamo mu- n'umusaruro ugasanga kikiri hasi karite kubyara wa musaruro wa wundi cyane cyane abikorera bashaka aho ngaho ho uh, ugasanga haracyari hasi ntabwo igisubizo twagica ku ruhande ahangaha ubumenyi a- abenshi tubona buba bukiri hasi cyane imibare y'ubushakashatsi yakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi igaragaza ko abakoresha banyuzwe ku rugero rwa mirongo irindwi ku ijana n'umurimo ukorwa n'abize mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro mu gihe abize ubumenyi busanzwe impuzandengo y'iki gipimo iri kuri mirongo itatu na kabiri ku ijana abasigaye bangana na mirongo itandatu n'umunani ku ijana niba usanga badafite ubumenyi buhagije bwatuma bapiganira imyanya y'imirimo kandi barasohotse za kaminuza umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo bwana murindwa samu avuga ko ariyo mpamvu abarangije za kaminuza bo mu rwanda babona imirimo ari bake cyane abakoresha bashaka abantu bafite ubumenyingiro kurenza abize general education ni nayo mpamvu ubona icyo kibazo kigaragara cy'icyuho cyagaragaye mu bushakashatsi bwakozwe kubera ko ubusanzwe bo bashaka umuntu uzi ibintu runaka ashobora gukora mu bumenyi busanzwe abantu bagize theory nyinshi ibintu biri teorike byinshi cyane kurenza ibintu byo gukora naho ku mukoresha cyane cyane muri private sector we aravuga ngo ndashaka umuntu uzi gukora ikintu runaka akaba aricyo cyagaragaye ariko mu byo eh, twagerageje gukora twashyize imbaraga mu gushyiraho izo twita sector skill councils aho twifuza ko abakoresha bagira urubuga rwo kuganira za kaminuza bakababwira icyo bifuza ko batanga nk'ubumenyi ku banyeshuri bagana za kaminuza leta iha akazi ababarirwa kuri rimwe n'ibice umunani ku ijana baba barangije amashuri makuru na za kaminuza abagera kuri mirongo icyenda na batanu ku ijana by'abarangije amashuri makuru na za kaminuza babona akazi mu bigo by'abikorera urwego rw'abikorera mu rwanda rugasaba ko abarangiza ubu bakwiye kuba bafite ibyo bazi gukora kurusha kwerekana impapuro za diporome baba barabonye asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita shoti wayivuzi kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
ubu naho nimwumviriza ijambo rishikiriza imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika ku bibazo bitandukanye biraba isi
ibihugu byo muri afurika bishaka gukorana na amerika bishaka imigenderanire ifatiye ku budandaji aho gufatira ku mfashanyo leta zunze ubumwe za amerika ziyemeje gukorana n'akarere ka afurika kugira bitume haba iterambere ryihuta ku banyafurika bose ibyo byatangajwe na perezida wa amerika barack obama mu ikoraniro rigira kabiri ryerekeye ubudandaji hagati ya amerika n'akarere ka afurika imitaha ya amerika mu karere ka afurika yiyongeye ibice mirongo irindwi ku ijana ibidandazwa amerika ishorera muri afurika byariyongeye bikomeye mu kiringo cy'imyaka ibiri kuva ikoraniro rya mbere ribaye hagati ya amerika na afurika amasosiyete yo muri amerika na afurika yaragiranye amasezerano y'agaciro k'imiliyaridi cumi na zitanu z'amadolari mu bizofasha iterambere muri afurika mu bijyanye n'ibisata by'amahinguriro amagara y'abantu n'amasoko ntanganguvu atageramira ibidukikije amasezerano y'ukwiyemeza ku byerekeye gukorera hamwe yatangajwe mu ikoraniro ku byerekeye ubudandaji ryahuje amerika n'akarere ka afurika byongereza amafaranga arenga imiliyaridi icyenda y'amadolari mu byerekeye ubudandaji n'imitahe n'akarere ka afurika mu gihe hari intambwe ziriko ziraba ntizihagije naho hari iterambere riboneka mu bice bitari bike vyo mu karere ka Afrika umwimbu w'ubutunzi mu karere ka Afrika yose uracangana n'umwimbu w'ubufaransa bwonyene igice gitoyi cyane cy'ibidandazwa Amerika ishorera hanze no kuvuga hafi y'ibice bibiri ku ijana nivyo bija mu karere ka Afrika igikenewe kugira ivyo bihinduke no kongereza igitigiri cy'abanyafrika bashobora kuronka umuyaga nkuba gushika kuri bibiri vya gatatu basanzwe batagira umuyaga nkuba imyaka itatu inyuma y'uko umugambi wo kongereza umuyaga nkuba muri Africa Power Africa utangujwe ibice bitari bike vyo muri Nigeria Tanzania n'u Rwanda birafise umuyaga nkuba ivyo no kuvuga ko abanyeshuri bashobora kwiga mu ijoro kandi imirimo y'ubudandaji ishobora kubandanya Leta zunze ubumwe za Amerika ni sosiyete y'umuyaga nkuba General Electric eh, byatangaje umugambi wo gukorera hamwe kugira bishigikira amashirahamwe yerekeye umuyaga nkuba ari mu minwe y'abafasoni mu karere ka Afrika perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Barack Obama aremera ko bashobora gutuma ingo n'amashirahamwe agira imirimo y'ubudandaji arenga imiliyoni mirongo itandatu zironswa umuyaga nkuba kugira habe iterambere ry'ubutunzi birakenewe cyane ko ibihugu vyo muri Afrika bigendera ku buyobozi bwiza ivyo nivyo bituma ubudandaji n'imitahe biboneka ibihugu vyo muri Afrika bikeneye gushira uburyo n'inguvu mu gwaruka gwavyo perezida Obama avuga ko mu gihe abakiri bato bateye imbere muri Afrika mu gihe bagiye mu mashure bakaronswa uburyo bwo kwiteza imbere ngo akarere ka Afrika kazotera imbere atankeka avuga ko niyo bakora ivyo vyose ubutunzi bw'ibihugu vyo muri Afrika buzotera buja imbere ngo ivyo ntibizogirira akamaro gusa akarere ka Afrika bizogirira akamaro kandi leta zunze ubumwe za Amerika n'amakungu
iyo ryari ijambo ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika muracari kumwe n'ijwi rya amerika risamiranira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ruzine munezero agiye kugaruka adushikiriza incamake y'amakuru
incamake y'amakuru twabashikirije avugwa hirya no hino ku isi muri Ghana abashikiriza amanza bavugira umugambwe NPD usanzwe utavuga rumwe na leta bamenyesha ko kuri uyu wa kane baza kwitwarira umugambwe umugwi ujejwe gutunganya amatora muri sentare yegukira umugwa mukuru wa Ghana Accra abo bashikiriza amanza bavuga ko uwo mugwi wanse kwakira izina ry'umupasoni Nana Konadu Agyemeng Rawings umutamukanyi wahoze atwara Ghana yari yatangaje ko agiye kwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora atekanya kuba itariki indwi z'ukwezi kwa cumi na kabiri abaserukira leta ya Ethiopia bamenyesha ko bafise impungenge ku bijanye n'uko ubutunzi bushobora gusubira inyuma abavyihweza bakavuga ko gutora umuti w'ibibazo by'abanyagihugu ariyo nzira irashe yo kwirinda ubutunzi ko ubutunzi bubangamirwa mu ntureka zimaze iminsi mu karere ka Oromia amahinguriro ashika kuri mirongo itandatu aramaze guturigwa no gusamburwa harimwo n'amahinguriro y'abanyamahanga mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria mu gisagara ca Maiduguri kiri muri leta ya Borno habaye igitero kuri uyu wa gatatu igitero cahitanye abantu umunani barapfa abashika kuri 15 barakomereka nk'uko vyemezwa n'ubutegetsi ico gitero bivugwa ko caje kigana imodoka yo mu bwoko bwa taxi canke ko gishobora kuba catezwe n'uwarari muri yo nta mugwi n'umwe uriyitirira ico gitero mu gihugu cya nigeria abashikiriza amanza batari bake bo muri sentare nkuru hamwe n'abashikiriza amanza mu masentare yo mu gihugu hagati barahagaritswe batako batabwa mu mvuto bagizwa kurya ibiturire no kwigenza nabi umushikiranganji w'ubutungane wa nigeria abubakar marami yatangaje ko iryo sekeza ririko rikogwa bivuye ku makuru avuga ko hari ukurya ibiturire kurenze urugero mu rwego rw'ubucamanza umushikiranganji marami avuga ko ayo matohoza ku bijyanye no kurya ibiturire ari mu byo umukuru w'igihugu cya nigeria muhammadu buhari yiyemeje ko agiye kurandurana n'imizi inyuma y'iminsi mike igihuhusi macu giciye mu gihugu ca Haiti mu mazinga ya Caraïbe no mu manuko bwa leta zunze ubumwe za Amerika igipolisi n'abajejwe gutabara intureka bamenyesha ko kigiye kugaruka muri leta ya Carolina y'uburaruko
urakoze rozine munezero kuri incamake y'amakuru ibiganiro twari twabateguriye kuri isaha n'aha birangiriye ndabashimiye mwari kumwe na aloyizi bigirimana ndabifurije amahoro y'imana ibiganiro by'ijwi rya amerika birabandanya
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.